murakoze mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda abaduteze amatwi abagitangura kutwumva ndetse namwe mwatanguye kumva ijwi ry'amerika mugikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na aloyizi bigirimana nije ndongoye ibi biganiro uyu munsi ni kuwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini inyuma y'ibivugwa mu karere turaza kubandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara cibanda ku makuru yo mu ntara z'uburundi no mu makambi y'impunzi z'abarundi ariko imbere yaho reka dutangure n'amakuru avugwa mu karere leta y'u rwanda iremeza ko kubera ikibazo ca mikoro make bigigoranye guca ikemura burundu ikibazo c'ibiza bibandanya guhitana ubuzima bw'abatari bake ni mu kiganiro umushikiranganji wa mbere edouard ngirente yagiranye n'abamenyeshamakuru mu gitondo cejo kuwa gatanu umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika mu rwanda eric bagira ubusa yari yahishikiye mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu agaragaza ingamba za leta y'u rwanda ifite ku kibazo cy'ibiza byakomeje kuyogoza igihugu cyose minisitiri w'intebe bwana eduard ngirente yatangaje ko ahanini ibi biza byatewe n'imvura idasanzwe yari yitezwe aravuga ko ubutegetsi bw'u rwanda ku bufatanye n'abaturage ikiriho ari ukureba uko abaturage batuye mu manegeka bahimuka abafite ubushobozi bakiyimura abakene leta ikabafasha imibare ya nyayo y'abashobora kwimuka mu manegeka kugezana n'ubu ntiramenyekana kandi umukuru wa guverinoma aravuga ko ari ibintu bizagenda bikorwa buhoro buhoro kubera ikibazo cy'amikoro adahagije ya leta mu mafaranga tugira ya national budget haba harimo amafaranga ashinzwe gutuza abantu ariko muzi ubushobozi bw'igihugu cyacu nabwo turanabura ntabwo ari bunini niba twari tubishoboye twafasha abantu bose tukabimura mu gihe gito bagatura heza ariko nanone ku bushobozi bwacu uko bungana tugenda buri mwaka tujya umubare twimura ubundi umubare twari dufite ibiza byaje ubungubu bitari byagaragara nkora bwe byazanye umuvuduko udasanzwe twari dufite umubare w'abaturage imiryango igera ku bihumbi mirongo ine yari iteganyijwe kwimugwa muri iki gihe cya vuba ibyo twari twarabishakiye ubushobozi kugira ngo batubanze tubakuremo n'abandi tuzajya tubimara mu manegeka buhoro buhoro ariko aho ibiza biziye birumvikana ko imibare yiyongereye kubera kuko hari abandi hari n'ahandi utakekaga kubera imvura yarenze urugero hahise haba amanegeka yihutirwa gukemurirwa ikibazo yenda twari dusanzwe tuzi ko bizabikemura mu myaka nk'ibiri iri imbere ariko icyo nabiza ni uko nkaba nabona ko ubyiza abanyarwanda bose ni uko guverinoma y'u rwanda ifite gahunda yo gutuza abantu bose neza gusa ntibikorwa umunsi umwe tuzajya tubikora buhoro buhoro ku baturage bakinangira banga kwimuka kubera ikibazo cy'imyumvire umukuru wa guverinoma yashimangiye ko nta na rimwe leta izihanganira ko hari umuturage wabura ubuzima bwe kubera ibiza twebwe buri buzima bw'umuntu tubuha agaciro ntabwo twumva neza nka guverinoma ko hari umuntu n'umwe wakabaye azira ibiza yaba umwana yaba umusaza yaba umukecuru yaba urubyiruko twumva ko abanyarwanda twe twagombye kubaho twirinda ibiza niyo mpamvu rero twebwe tuvuga ngo mu bushobozi buke dufite bw'igihugu muri ayo mafaranga tuzakomeza tugende tuyakoresha kugeza igihe dukemura ikibazo burundu muri gahunda yo gukemura ikibazo mu buryo burambye leta y'u rwanda iravuga ko yatangije kubaka imidugudu y'icyitegerereza ahantu hatari mu manegeka gahunda izakomeza uburyo rero burambye muzi ko hari gahunda yo gutuza ahantu umudugudu muzi yari isanzweho ariko hari na idp models murazizi ubu buri karere turimo kugenda tuzubakamo ndetse tukagerageza kubaka inzu zizamara igihe zirambye dutuzamo abantu uko nabivuga nanone nuko ubushobozi bw'u Rwanda butari bunini cyane kuba twazikorera umunsi umwe ariko tugenda tuzikora kandi muzi ko muri buri karere zirimo iyo gahunda rero tuzakomeza gushyiramo imbaraga kandi nkaba nababwira ko buri ngengo y'imari ya buri mwaka hari amafaranga duteganya yo gukora icyo gikorwa icyo nicyo nababwira muri gahunda irambye ubusanzwe umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali uza mu myanya y'imbere mu mijyi isukuye kandi itekanye ku rundi ruhande ariko iyo bigeze kubiza ubuzima bwa bamwe busa n'ubuhagazi kubera ikibaya cya nyabarongo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu nabwo ibiza byasaga n'ibyahagaritse ubuzima bw'abatari bake ikiraro cya nyabarongo cyarafunzwe kubera ibiza ku buryo hari n'abamaze iminsi barara muri gare ya nyabugogo icyo gihe ubutegetsi bwizezaga ko bugiye gukemura ikibazo mu maguru mashya n'amagingo aya igisubizo kuri iki kibazo kiracyari mu nyigo ariko bikomeza guca amarenga ko cyaba gishingiye ku mikoro make icyo rero ni igikorwa gisaba amafaranga menshi ariko noneho ntabwo ari amafaranga gusa kinasaba inyigo ihagije icyo tudashaka nka leta ni ukuba twakora ikintu twihuse cyane kigapfa mu kwezi gukurikiyeho turashaka ikintu kirambye kuko nyabarongo izahora nyine nk'uko babivuze gituma dutunganya igishanga tukarwanya isuri tukaba tuzi ngo ibyo bintu birarambye mu gihe kizamara igihe kinini cyane icyo gishanga rero cya nyabarongo kirimo gukorwaho inyigo igeze kure ndetse n'umushinga uzana amafaranga menshi cyane urateganyijwe twizera ko watangira n'umwaka utaha gusa nyine umushinga nk'uwo niyo utangiye ukorwa igihe kinini ariko twizera ko bitarenze imyaka ibiri icyo gishanga cya mirongo kidakemuriwe ikibazo kugeza ubu imibare ya minisiteri yita ku biza mu rwanda iragaragaza ko kuva iyi imvura idasanzwe yatangira kugwa imaze guhitana abantu basaga magana abiri mu gihugu hose n'amazu abarirwa mu bihumbi icumi leta y'u rwanda iravuga ko mu butabazi bw'ibanze kuri ibi biza bumaze kugendaho miliyoni zisaga magana atatu z'amafaranga hagati aho mu itangazo ryagenewe abanyamakuru dukesha ibiro bya ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika i kigali mu rwanda riravuga ko bwana peter vruman ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika i kigali mu rwanda yatangaje ko igihugu cye cyateye inkunga u rwanda ingana n'ibihumbi mirongo itanu by'amadolari ni ukuvuga asaga miliyoni mirongo ine z'amafaranga muri gahunda yo guhangana n'ingaruka z'ibiza kubera iyi mvura idasanzwe kugeza ubu ariko nanone haracyari ikibazo gikomeye gishingiye ku iteganyagihe ryamenyesha bya nyabyo umunsi ku wundi rubanda uko bagomba kwitwara aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali mu burundi urunani rw'abigenga mizero y'abarundi rwariyamamarije gutora oya ibwirizwa shingiro rihinyanyuwe muri komine mukaza mu gisagara ca bujumbura indongozi z'urwo runani agatongwasa na evariste ngayimpenda bavuze ko hamwe yego yotsinda vyoba bigoye ko igihugu kigengwa n'amabwirizwa shingiro abiri byinshi na reyimo nzimana bamaze kuryemeza ngo inzego zatowe muri bibiri na cumi na gatanu ngo zizobandanya ikiringo cazo gushika muri bibiri na mirongo ibiri bahenda nde bahenda nde nta gihugu na kimwe naho mu burundi twabaye akayobera abahinga ntibishoboke ko amabwirizwa shingiro abiri aberaho icyarimwe mu gihugu ntibishoboka ni ukuvuga yuko ibi mu gihe byo kwemezwa yobibaye kudeta iyo nimvo imwe mu zindi nyinshi agatondwasa arongo yabigenga amizero y'abarundi yari kwasigurira abamuyoboka igituma abari muri urwo runani bahisemo kwigisha gutora oya mu matora y'ibwirizwa shingiro rihinyanyuye ari muri komine mukaza neza na neza muri quartier kabondo agatondwasa yahagaze ku iyubahirizwa y'intwaro ya demokarasi na cyane cyane ko ibyahinyanyuwe mu ibwirizwa shingiro byanyegejwe abarundi uyu munsi rero nimba twoza mu ngendo y'uko umuntu yiyitirira abandi ahaza ari umwe abandi tugwabiye ngo abarundi turahaze aho murumva yuko twohava dushika ahantu habi cyane nicyo gituma dutora dutora dutora oya kugira ngo n'amasigarira ya demokarasi turabe yuko nayo atogenda amazima yongo mwibaze mu gihugu cyitwa yuko cyisunga intwaro rusange amaradiyo akugagwa ibinyamakuru bikugagwa none byugagwa kubera iki kubera ngo umuntu yavuze ibitanezera umutegetsi kanaka kubera umuntu yashikirije icyumviro kumbure kirunyuranye n'ic'umugambwe kanaka none uburundi n'umugambwe uburundi ni umutegetsi kanaka
kindi yagarutse ko ni gukizura bikorwa n'urwaruka rw'imbonerakure yibukije ko icyo gikorwa ari icy'abajeje umutekano kuko babihembegwa n'amakori y'abarundi na wa wundi yavuga ibugendana mu kwezi kwa cumi na kabiri zo kwiyumvira ngo oya umurongo utukura ku itariki imwe y'ukwezi kwa gatanu yarikebuye abwira abarundi n'abarundi kazi ati muze mutore ikiri ku mutima bisigura yuko rero wambonera kure we urazwa kwijoro ngo ugenda gukizura si akazi kawe tora wowe ubikire wa mutambukanyi wawe nawe akubone mu rugo tora wowe ubikire wa mwana wawe akubone mu rugo tora wowe wa mwarimu we akazi kawe ni ako kwigisha si ako gukizura abapolisi turabahembera icyo gikorwa ahawe ijambo evariste ngayimenda icegera c'urongoye urunanamizero y'abarundi yagarutse ku ngingo zimwe zimwe zahinyanyuwe abona ko zibangamiye gusangira ubutegetsi bufatiye ku vyavuye mu matora iri bwirizwa shingiro rero hamwe mutorikanura rirarekura yuko uwo yoba atsinze amatora afise inusu y'amajwi guteranya ijiri yoca agira leta abo bandi iyo migambwe yindi ifise amajwi mirongo ine n'icenda n'ibice icenda akayibagira ukamengo si abarundi kandi ari abarundi iyindi ngingo anegura ni ikumira abavuye mu migambwe kuko bahabwa ikiringo co kugira basubire kuronka uburenganzira bwo kwitoza harimwo ingingo ivuga yuko wahora uri mu mugambwe kanaka ukawuvamwo kugira ngo ushobore gusubira kwitoza ubanza kumara umwaka wahora uri indongozi y'umugambwe nk'uku uturi indongozi kugira ngo ushobore gusubira kugira uburenganzira bwo kwitoza ubanza kumara imyaka ibiri ata burenganzira ufise bw'ukwitoza n'iyo myaka ibiri ukayimara wabariye umunwa ata kintu cya politiki urasubira kuvuga ibyo bintu birashoboka mu gihugu cyikukiye urunani amizero y'abarundi rwaje kwiyamamariza mu gisagara cya bujumbura ruvuye gukora icyo gikorwa mu ntara ya bujumbura neza na neza muri komine ya kabezi ni mu gihe kuri uyu wa gatandatu ruzo kwiyamamariza mu ntara ya mwaro igikorwa cyo kwiyamamariza itorwa ry'ibwirizwa shingiro rihinyanyuye kizorangira ku munsi wa mbere igenekerezo rya cumi na kane ukwezi kwa gatanu bibiri na cumi n'umunani mu gihe urunana mizero y'abarundi ruzorangiriza icyo gikorwa mu ntara ya gitega umugambo uri ku butegetsi sndefdd wo uzokirangiriza mu gisagara ca bujumbura i bujumbura remunzi imana ijwi rya amerika turashimiye bagenzi bacu mu rwanda no mu burundi ubu naho tugeze muri wa mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara
radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya cumi n'umunani muri kumwe na juvidiyani n'ahazo indongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunze aho abantu bari baravyara abandi bagashengera bagapfa kugira ngo haboneke ico kibanza kuwoba yitavye imana aho yoshingurana uwiteka umurefuje yaje ahunze arafise amahera ntayo ngaha turi rero icyo dukeneye nuko mwadusegera ahantu natwe tuzajya dushingura bene wacu bagize ingorane
aba ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu ikambi ya rusenda bavuga ko bafise ikibazo c'aho bashingura ababo bitavye imana iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mube hagufi y'amaradiyo yanyu hagati aho ishami rya onu ryitaho impunzi rcr ku isi riragabisha yuko ryabuze amahera yo gufasha impunzi z'abarundi aho zahungiye mu ikambi zitandukanye navyo nyene ni mu kanyisasi iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ngire mwiriwe n'ikaze bakunzi b'ijwi rya amerika ishamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi rcr ritera akamo ko rikeneye byihuta imfashanyo zo kwitaho impunzi z'abarundi mu bihugu zahungiyemwo mu cegeranyo caryo rcr ryatangaje ko ku mahera akenewe uno mwaka rimaze kuronka ibice bitandatu gusa ku ijana nayo ku buryo bwari bukenewe mu mwaka uheze wa bibiri na cumi n'indwi habonetse ibice mirongo ibiri na rimwe ku ijana gusa rekumenyesha amakuru ijwi rya amerika akorera arusha pierre claver niyo nkuru yacishije amaso kuri ico cegeranyo atubwire ibindi birimo ishami mpuzamakungu gitaho impunzi hcr ryatangaje ko atagikozwe vuba ikibazo c'impunzi z'abarundi gishobora kwibagirwa burundu iryo shirahamwe rivuga ko uburyo bwo gufasha izo mpunzi bushobora kubura umwanya uwo ari wo wose mu cegeranyo ryashize ahabona rivuga ko ubu hakenewe vyihuta imiliyoni amajana atatu na mirongo icenda n'imwe y'amadolari y'amerika kugira ngo rishobore kwitaho ku rugero rushimishije impunzi z'abarundi mu bihugu zahungiyemo vyose ayo nayo fasha impunzi zirenga ibihumbi amajana ane na mirongo itatu ico gisata ca oni kimenyesha ko gushika ubu kimaze kuronka uburyo butaringa ibice bitandatu ku ijana vyayakenewe mu mwaka uheze naho w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi hcr rivuga ko ryashoboye kuronka ibice mirongo ibiri na kimwe ku ijana gusa vyayarakenewe hcr rivuga ko kubera uburyo buke imfungurwa zagabanijwe mu makambi y'impunzi atandukanye kububakira amazu byarahagaze hamwe hamwe abanyeshuri ni benshi mu mashuri make no kwitaho rero amagara y'impunzi bicumbagira iryo shirahamwe rihamagarira abagiraneza bose kongereza inguvu muri ico gisata co kwitaho impunzi z'abarundi zahungiye cane cane mu bihugu vya afurika y'ubuseruko rivuga ko uko izo mpunzi zibayeho ubu bitubahirije amategeko mpuzamakungu kubera ubukene bw'uburyo ico cegeranyo kivuga ko hamwe ubwo buryo bubonetse bwofasha n'impunzi zatatanye n'imiryango yazo kwegerana kubigisha imyuga mito mito ituma bibeshaho kuvura abakubaguwe abakorewe amabi atandukanye n'abafashwe ku nguvu ubwo buryo bwufasha kandi kwitaho neza abakenyezi bibarukira mu makambi y'impunzi kwitaho amagara y'abana no guha impunzi amazi meza iryo shirahamwe rivuga ko ribabazwa n'abana bigira munsi y'ibiti mu makambi ari muri tanzania kubera kubura ibirasi n'intebe hamwe n'ibindi bikoresho by'ishuri rikavuga ko ubwo buryo bubonetse ico kiri mu bibazo byihutirwa iryo shami ryatangaje ko ubwo buryo burondegwa ari ubwo kwitaho impunzi ziri mu bihugu nka tanzania u rwanda repubulika iharanira demokarasi ya kongo ubuganda kenya zambia mozambike malawi hamwe na afurika y'epfo iryo shirahamwe rivuga ko rishima utwigoro twa leta y'u Burundi two kwakira impunzi zitahutse kuko zibyishakiye rivuga ko gushika mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi abarenga ibihumbi mirongo itandatu na kimwe bahungutse kandi ko n'ubu hari abaguma batahuka abenshi bava muri tanzania mu ikambi ya nduta yamara naho biri uko hcr ryemeza ko hari n'abandi bagumye bahunga ariko ku rugero ruto ni naho hcr rifata rifatira mu kuvuga ko hataragera ko rihimiriza impunzi gutahuka ariko ko uwushatse gutaha rimworohereza iryo shirami risaba ibihugu bibanye by'u Burundi kudasubiza inyuma impunzi bibyitura isaba ubuhungiro Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'Amerika Pierre Claver niyo nkuru arakenuye cyane rwose kuri iyo nkuru mu gihe rero mwumvise RCR radio ishinga n'amafaranga yo gufasha impunzi z'abarundi zahungiye mu makambi atandukanye abarundi bahungiye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bararajwe ishinga cyane rwose no kuronka aho bashingura babo bitavye bitaba Imana reka ibindi kuri ino nkuru tubaza umenyesha makuru wacu muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Vidaste Ngabo impunzi z'abarundi ziri mu nkambi y'umurongwe iri mu birometero bigera kuri mirongo itanu no mu majyepfo y'inkambi yo mu rusenda zivuga yuko zibangamiwe n'ikibazo cyo kutagira irimbi ryo gushinguramo abantu babo baba bitabye imana ndagumije moyize umwe mu mpunzi zituye imurongwe avuga yuko iyo bapfushije umuntu bakajya kumushingura mu irimbi ry'abakongomani riri isebere abaturage babasaba amafaranga angana n'idolari ijana kugira ngo babone uburyo bashingura umuntu uba witabye imana ikibazo dufise ni ikinye twebwe nk'abarefije twaje tumaze amezi abiri ngahagira kwire turi ngaha ariko dufise ikibazo c'akaburi aho dufuhambwa mu bisanzwe ni ukuvuga rero twebwe twaragiye hapfuye umutama ngaha niwe yatanguriye mbere gupfa ngaha abarefiji niko batubwiye tugenda batubwira ati genda mwimbe ahantu dushobora kumuhamba mu kaburi kari ahantu bita isebere kuva ngaha n'ibirometero nka bitatu turagenda badutwaye n'umuduga turagenda turimba turimba tugejeje hagati baca batubwira babemba ati naho mwimvye aka kaburi ntimushobora guhamba aha hantu turababwira ati twebwe twarungitswe n'abantu bahari bakuru bakuru ariko nimutureke twebwe umuntu tumuhambe gusa hama ibindi tuzobikurikira hanyuma uwo muntu niyo dupfira nabi ntatuborere ku majambo make turimba burira mbere bwarije twebwe uwo munsi twaratashe ariko bagiye kumuhamba mu gitondo niho bashiye baza kumufuba mu majambo make akaburi karaboneka kuko hirya y'ejo hapfuye umusungusungu ngaha umusungusungu apfuye nahone bahagira ca kibazo twagira baja harisebere kwimba kaburi baciye babirukana bobo hari nahone ku mugoroba baciye babirukana bamubwira ati mutazanye sandorare nta murefije azohambwa mu bantuze mu babembe ngaha nibabarondera akaburi hariya kiwanyu izi mpunzi kandi zivuga yuko kubera zitarahabwa ikibanza cyo gushinguramo abantu baba bapfuye bituma bahamba mu nkambi hafi y'amazu y'aho batuye dufatiye ku karorero muri iyi minsi hariho umuntu w'iwacu yitabye imana yitabye imana tujya aho bahora bashingura aba aho ababembe bashingura ababembe baratwirukana mbere badusaba ngo amahera kugira ngo bashingureho tubakije muri haseri na seneri batwereke ikibanza bategekanije kugira ngo hagize umurefije yitaba imana kuko kwitaba imana birabaho ku bantu tubumenye aho twamushingura harabura ubu rero n'ahantu bagerageje kugira hirya gato y'inkambi mugabo n'aho hantu ni ikibanza kizokubakwamo abantu niho basize bashinguye uwo muntu nahayo daniyeli ndetse na musengimana beatrice ni impunzi zo mu nkambi y'umurongwe zisaba amashyirahamwe akorera muri iyi nkambi gukorana n'abaturage b'abakongomani kugira ngo babashakire irimbi ryo gushinguramo turasaba ko kuko aho abantu bari barabyara abandi bagashengera bagapfa kugira ngo haboneke icyo kibanza ku bo yitabye imana aho yoshingurana iteka apana hagati mu mihana y'abantu umurefije yaje ahunze arafise amahera ntayo ngaha turi rero icyo dukeneye nuko mwadusegera ahantu natwe tuzajya dushingura bene wacu bagize ingorane umuyobozi wa grupema y'abasimu ku maside ari nayo inkambi y'umurongo iherereyemo bwana felicien kiza kirozo avuga yuko atazi amakuru y'impunzi zangiwe gushingurwa mu irimbi gisebere uyu muyobozi akomeza kugaragaza kandi ko bahaye impunzi z'imurongwe ubutaka bufite hegitari magana atandatu bwo kubakamo inkambi ari nabwo izi mpunzi zari zikwiriye gushakamo ikibanza cyo gushinguramo abantu baba bitabye imana Kwa sababu ya mazishi ya aha agira ati kubera iki kibazo cyo gushingura impunzi twatanze ubutaka ngo bubakemo birakwiriye ko abahagarariye inkambi bari bakwiriye gushaka muri ubwo butaka twatanze ahantu bashiririmbe kuko twatanze hegitari zihagije kandi muri izo hegitari bazubaka kandi bazakoreramo n'ibindi bintu birakwiriye ko muri izo hegitari magana atandatu bashakamo ahantu ho gushingura
ambapo wanapaswa kuzika watu.
usibye iki kibazo cy'irimbi abaturage b'abakongomani n'impunzi z'abarundi badasangira mwamenya yuko mu rwego rwo kurushaho kongera ubumwe hagati y'impunzi z'abarundi n'abaturage b'abakongomani b'umurongwe bazakiriye bagenda bahuzwa n'amashuri ubuvuzi ndetse n'amasoko vedase ngabo ku bw'ijwi ry'amerika imurongwe wo mu ntara ya kivu y'amajyepfo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni wanyu mu ntara mu kanya tukubitire mu gihugu cyo mu rwanda aho hakomeje kuvugwa ikibazo cy'ibiza giha- gihangayikishije aba mu bice bitandukanye byo muri ico gihugu no musi mugenzi wacu Eric bagira ubusa yanyarukiye rubavu kuturabira uko vyifashe Eric amahoro ngaho mu rwanda
amahoro diane Mhm. ico kibazo wasanze cifashe gute mu rubavu
Ah, i rubavu nk'uko wari umaze kubivuga mu- hirya no hino mu rwanda iki kibazo cy'ibiza gikomeje guhangayikisha abatari bake ababarirwa muri magana abiri na bamaze kwitaba imana kubera ikibazo cy'ibiza imvura idasanzwe abavanywe mu byabo bo ntabwo baramenyekana umubare wa nyawo Ah, nibo- harabaragurwa kandi amahegitari agera mu bihumbi bitanu cyangwa se ntasagaho gatoya y'imyaka amaze kwangirika amazu nayo abarirwa mu bihumbi cumi n'ane nabyo amaze gusenyuka ni ukuvuga ngo rero hano i rubavu ndi ku mupaka w'u rwanda na repubulika iharanira demokarasi ya kongo by'umwihariko ahazwi nko ku nyundo hari umugezi wa sebeya umugezi wa sebeya nawo wakuye abantu batari bake mu byabo uhereye kuri petit semineri nto ya nyundo Mhm.
twahabuze urabona ko bari kugenda bakora amasuku ariko urabona ko ni ibintu nanone uvuga ngo ntabwo bifashije kubera ukuntu imvura ikomeje kugwa ni ukuvuga ngo rero aha nanone hano abasaga magana atatu nabo bavuye mu byabo ni ukuvuga ngo babuze ayo bakira n'ayo bamira ni muri ako karere gusa ka amatongo.
rubavu ayo majana atatu ba- ni muri ako karere gusa ka rubavu ga Eric
yego ni ahangaha gusa Mhm.
hano hano muri rubavu kandi nabo abo magana atatu ni ababarurwa aho ngaho ku gisenyi gusa ntabwo ari akarere kose Mhm, hama mu tundi turere ho vyifashe gute ko twumva ivyo bitigiri ari vyinshi cane nubwo hoba ari mu karere kamwe
Ah, mu ka- mu tundi turere naho ni ibintu bikomeye kubera ko iminsi ishize ha- kuva ku wa mbere ku- kuva ku wa kabiri kugera ku wa gatatu narindi mu karere ka karongi hazwi nko ku kibuye naho twabanje mu muhango wo gushyingura abari bahitanywe n'ibiza basaga makumyabiri abakomeretse nabo ni umubare tutabashije kumenya ariko nanone hari ikibazo cyo kuvuga ngo ah, hari n'abandi byasize iheruheru na n'ubu badafite aho kuba ni ukuvuga ngo rero Ah, gahunda y'ubutegetsi gahunda y'ubutegetsi ubutegetsi buravuga ngo bugerageze kwimura abatuye mu manegeka kugira ngo ubuzima bwabo butisanga mu kaga ariko nanone wareba uburyo imiterere y'u rwanda bitewe n'uduce dutandukanye urasanga nka wenda nka karongi hafi ya hose urasanga ni amanegeka ugasanga nanone ni ikibazo gikomeye muri rusange kubera ko ntabwo bagaragaza kugeza ubu ngubu ingengo y'imari ishobora kubigendamo kandi muri aba bari kugenda bahura n'ibibazo byo kwibasirwa n'ibiza benshi ni abakene baganira nabo ugasanga byo nyine kuba yafata umwanzuro wo kuvuga ngo yimuke ubwabyo bidashoboka eri hari abategetsi ba rubavu mwavuganye bagiye gukora iki ico kibazo kiriko kirakemurwa ku rwego rw'igihugu hariko hakorwa iki
Ah, ndetse wenda ku rwego rw'igihugu ahangaha i rubavu ntarabona abo bategetsi nibwo mpageze nari mvuye i karongi Ah, ariko muri rusange ku rwego rw'igihugu n'ejo minisitiri w'intebe bwana edouard ngirente aherekejwe n'abandi baminisitiri bagize guverinoma barimo na minisiteri yita ku biza no gucyura impunzi bahageze barebye uko bimeze ubu iyo petit semineri twamenye amakuru ko ariho bageze petit semineri ya nyundo ntabwo iri kwigirwamo abanyeshuri bari kugenda bagiye ba- ba- ba- babatatanya mu bindi bigo ubutumwa rero Murakoze.
batanga ni ugusaba abaturage muri rusange ko babafasha ababishoboye bakava mu manegeka abatabishoboye leta ikaba yagira icyo ikora kugira ngo ibavane aho mu manegeka urakoze kugira cyane ubuzima rwose bwabo Eric butaha.
urakoze cyane rwose reka tukureke ubandanye utunganya iyo nkuru hamura havuye ituzanira yuzuye amakuru yacu yo hanyuma
ndagushimye diane mu kanya turabandanya amakuru yo mu rwanda ariko tuba tuyabandaniriza mu karere ka rusizi reka tumire amategato hama tubandanye
abanywanyi n'abakunzi b'ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwebwe mudukwirikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm yoba ifise ikibazo mwokurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera isaa cumi n'imwe n'igice gushika isaa zibiri zo mu gitondo mwotwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi ndwi amajana atatu na mirongo ibiri na gatanu ibihumbi icenda amajana atandatu na mirongo inani na gatanu ibihumbi icenda amajana umunani na cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatanu guhera isaa cumi gushika isaha zibiri zo mw'ijoro mwo twumvira ku mirongo y'ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu amajana atandatu na mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu naho guhera isaha zibiri gushika isaha zine zo mw'ijoro mwo twumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icenda amajana ane na mirongo irindwi igihumbi ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu ni ijwi rya amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda dusubire rero mu gihugu c'u rwanda ariko ubu tugiye muri bugarama ni mu karere ka rusizi aho abanyagihugu bo muri ako karere bavuga yuko agahombo ari kanini cane rwose ko ata soko ryubatse bafise umenyesha amakuru ijwi rya amerika claude ganza munyamagana niwe yabiduteguriye ubu ngubu nonaha turi gucuruza mu mwanya imvura nigwa twese turajya gushakisha ahantu twugama ku mpande rimwe na rimwe hari n'igihe imvura igwa tugataha ni umwe mu bamaze imyaka itari mike bacururiza ahateganya ho kubaka isoko rya bugarama ni isoko usanga rishinzemo uduti tw'inturusu twumakaye tumwe dushinze dutambitseho utundi hejuru ku buryo ku munsi w'isoko abacuruzi bibasaba kwitwaza uduhema batwikiriza ibyo bagurisha kugira ngo imvura itaba inyagira cyangwa gutwikira ibyakwangirizwa n'uruzuba rwinshi mu gihe cy'iki muri iki gihe cy'imvura nyinshi abenshi bahura n'igihombo gikomeye turahomba cyane nk'ubu ejo bundi amavuta yanjye yaramenetse kuko ndi kugenda nterura nirukanka amavuta arameneka ndahomba kandi ibyo ducuruza ni amadeni ubwo rero bari kunkaba ngo nimbishyure kubera iki kubera ikibazo cy'imvura biranyagirwa tugahomba cyane tukajugunya tubindi tukamena twari dukwiriye gufashwa rero isoko bakaryubaka mumaze igihe kingana iki mukorera muri iri soko Eh, tumaze imyaka myinshi ngewe simbuze nk'imyaka nka makumyabiri nkorera muri iri soko da ari ukuri meze twibaza niba bazatwubakira isoko cyangwa niba batazaryubaka byaratuyobeye reba ibiti birashinze nta kindi kintu n'abangaba bacururiza aha bose baraza bakamanika amashitingi nta handi nyine ducururiza ni uku nguko hameze aha abacururiza nta n'ubwiherero buhari ku buryo bigora cyane abahacururiza kutagira aho babika ibicuruzwa byabo nabyo biri mu bibatera igihombo kuko bibasaba amafaranga menshi mu kujyana ibicuruzwa ku isoko no gusubiza mu rugo ibitaguzwe twebwe tubangamiwe n'umwanda nta mawesi tugira ubu umuntu ashaka kujya kwiherera akagiye iwiwe mu rugo mbega nyine turabangamiwe cyane iyo imvura iguye nyine turagenda tugakugama ku mangazini iratubuza nyine iyo imvura iguye uwari kuza kuduhahira ntabakirije ko yanga kuza ari kunyagira ririya soko naryo rirabangamye kuko urabona rihuza imipaka ahantu hose nagiye amasoko yaho yose arubatse arasakaye bavamo bagakinga ariko hano ntabwo bikunda hararangaye imvura iyo iguye usanga ibintu byandavuye cyane njya mbona mu masoko yandi akingwa cyangwa se asakaye neza imvura ishobora kugwa ukabikamo ibintu byawe ugasohoka ugataha bikakurinda n'icyo kiziba ikibazo cy'isoko kirakomeye cyane kwa kuko igihombo kirahari cyane kwa kuko nimba imvura iguye ntabwo umuntu ajya mu isoko yari afite gahunda yo kujyayo ahita akabyihorera duce dusozera ko ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi inshuti bakunze mwariko muratwumviriza kuri short waves hamwe no kuri facebook tutibagiye abatwumva ku mirongo ya fm mu gihugu cy'u rwanda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo tubashimire bivuye ku mutima twongera tubatumira mu biganiro byacu biri imbere muri byo harimo muri isanga muzakurikirana saa kumi no munsi turaza kugaruka ku vyerekeye ivy'umugambwe fnl hoba uri kuricamo kubiri turaza kandi kubashikiriza amakuru avugwa ku burundi aza kuba ari geje isaha cumi na zibiri zuzuye na lidiane nahazwe kuri mikro yakoze makbili ya bero yegeranije amajwi hamwe na ingenieur linas yadufaje mu buhinga bw'ivyuma twemituti mururanigwe mu banyu no mu vyanyu
abandanya kutwumviriza mu masegonda make saa kumi na zibiri murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri munsi wa gatandatu kuri